o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso gompieno re bua ka selo se se botlhokwa thata fela se e le gore e tshwanetse e nne bontlha bongwe jwa matshelo a rona go ya go ile so se maitseo se mo lebogeng ke re ka la fela ke gore ke re ke le batsholo e omphang yone e gape ke be ke dumedisa le bareetsi ba thulaganyo ya rona thulaganyo ya re semeletse mo sekhutlwaneng sa rona sa eh thari ya setso s o s o e re botsang gompieno ke gore maitseo ke t a t a t o t a re bua ka ga maitseo ra re bua ka ga so se sentseng jang ga re bua ka ga maitse maitseo re bua ka ga selo se se bopegileng ka mokgontse jang ra maitse maitseo ke tsela kgotsa mokgwa o motho a itsholang ka one go raya gore boitsholo jo motho a itsholang ka jone mokgwa o motho a itsayang ka one ga a le mogare ga batho mokgwa o motho a itsayang ka one ga a le mogare ga setšhaba mokgwa o motho a itsayang ka one ga a le esi gore e re ga a tswela kwa setšhabeng a ba itse gore setšhaba se motsaka se tla motsaka mo gontsi jang ka ntlheng ya gore le ene o tla bo a itshotse le go itsaya seng ka kgaitsadi ake mme motswana re ha a bua ka ga seane sa eh, maitseo kgotsa se ka puo sa maitseo a re maitseo namane ya moroba maitseo namane ya moroba a raya gore maitseo ke selo se se botlhokwa thata um mo go ageng botho jwa motho gore motho a kgone go tshedisana le batho ba a bapileng le bona kgotsa a kgone go tshela sentle le batho ba a nnang le bona e seng foo fela gape le gore motho a kgone go atlega mo botshelong ka ntlheng ya gore gore o atlege mo botshelong go na le dilo di le dintsi thata mme sengwe sa dilo tse o di tlhokang gore o atlege mo botshelong ke maitseo o tshwanetse gore o nne le maitseo sekai se segolo thata sa maitseo ke botho motho mongwe le mongwe yo o maitseo kgotsa yo o nang le maitseo o tshwanetse gore a nne le botho motho yo mongwe le yo mongwe yo o nang le maitseo o na le botho mme kana botho ke semelo sa motho ga ke re botho ke semelo sa motho ke raya gore ga re ka ke ra re phologolo kgotsa semela se na le botho mme ke motho fela yo re ka reng o na le botho gona gore ka mantswe a mangwe ga re bua ka ga botho re tlhalosa semelo sa motho se se rileng mme semelo se se rileng se re se tlhalosang se ke sone se re buang ka ga sone seo re reng ke mokgwa kgotsa ke tsela e motho a tshelang ka yone maitseo e tshwanetse go nna motheo wa kgodiso ya ngwana yo mongwe le yo mongwe mo lapeng yane ke bua le basadi jaanong ga gore ka mantswe a mangwe basadi ba rwala maikarabelo a go ruta bana maitheo gore ba kgone go amogelesega mo setšhabeng ngwana yo o senang maitseo ga a kgone go amogelesega mo setšhabeng ka ntlheng ya gore ga a sena maitseo kwa thoko ga a tla go tswala mo se o ronkga setšhaba ga a tla go tswala mo setšhabeng setšhaba ga se mo tseye sentle ka ntlheng ya gore ga a na maitseo mme ra re maitseo ke kgare e e garelang ngwana go nna sentle kgotsa go tlabama sentle mo setšhabeng kana ga o rwala dikgomo o tla di bofa mme e re o sena go di bofa o bo o di direla kgare gore e re ga o di rwala mo tlhogong dikgong tseo di kgone go nna sentle mo tlhogong mo go go ebile o ka nna wa di tlogela wa seka wa di tswara ka ntlheng ya gore um o di bopetse kgare e di ka nnang mo godimo ga yone yanong maitseo ke kgare re e leng gore re e dirisetsa go baya ngwana kgotsa gore ngwana nne mo go yone mo setšhabeng gore ngwana a kgone go amogelasega mo setšhabeng tshwanetse gore a nne le maitseo o ruta ngwana gore mogolo yo mongwe le yo mongwe yo a kopanang le ene ke rragwe kgotsa ke mmago go raya gore ka mantswe a mangwe ga a kopana le motho wa monna o tla mmitsa rre mme re a kopana le motho wa mosadi a mmitse mme mme ga a tshwanela gore e re ga a le mogare ga batho ga a tshwanela gore e re ga le kwa thoko a nne le mokgwa mongwe e leng gore o itshola ka one o tshwanetse gore e re ga a le mogare ga batho a itshole fela jaaka fa a le kwa thoko a sena le batho ka ntlheng ya gore motho wa nna a lebale ka mokgwa wa leng ka teng e tla tla re o itshwere ka mokgontseng jaana o le esi ya re wa go kopana le batho o bo o lebala gore kana o na le batho jaanong o bo o tswelela o le ngwana o itsaya ka mokgwa mokgwa o ntse mmu ikere ka one o le isi kwa thoko mme go raya gore ka mantswe a mangwe go botlhokwa thata gore e re ga re godisa bana re ba godise re ba bolelele gore motho o mongwe le mongwe a kopanang le ene a itse gore fa a le mo go ene ke rragwe kgotsa ke mmago go tshwana le go bitsa batho ka maina baba fa ke le ke bua le re motang o di rulaganyetsa thulaganyo re ntire sekai ka nako tse dingwe o fitlhelele e gore ngwana o bitsa ra ngwana a go a re kabelo fela ka ntlheng ya gore rragwe o bitsa rangwana go a re kabere yare o tsaya gore ka mokgwa o rragwe a bitsang rangwana go ka teng le ene o setse ra mmitse fela ka mokgontseng jalo o mo tabola kabelo fela mme so se se ntseng se ke se se senyang bana ba rona gore e re le motsing re le mogare ga batho re le mogare ga setšhaba a ke re gongwe re kopanere kwa family gathering and ga re kopane jalo re le kwa family gathering re tla nna le bothata jo bongwe jo bo seng kana ka sepe ja gore jaanong bana ba rona ba kgone gore ba itseye ka mokgwa o siameng ka ntlheng ya gore maitseo a re ba rutile kwa thoko ba le bosi ka mokgwa o rileng re ba tlogetse koo ra ba lesa ra se ba bose gore e re a ba kopana le batho ba nne le mokgwa mongwe e leng gore ba itsaya ka ona ba nne le mokgwa mongwe e leng gore ba itshola ka ona mme ga gona se botlhokwa jaaka gore e re re le bagolo ba ba godisang bana re nne re kgone go tlhaloganya gore re na le kgwetlho e, e seng kana ka sepe ya gore re re tshwanetse go ruta bana ba rona gore lo re loo jalo sa le ba tlhole go tlhaloganya gore bogwela go rupa jwa thupa kgotsa ba itse gore ga e gate lore le kgopo ba itse ba ba tlhaloganye gore ntswanyana ya maitelwa sebatana e bona mabotobotong ba kgone go tlhaloganya gore maoto a nong ke phofa ba itse ebile ba ba gole gore phudufudu ga e tlhapheng mme le mmipi yone le fetwa ke lapodi e yone e tlhatlhelwang ngwana yo wa sa utlwe molao wa basadi o tla utlwa manong pelo e ntle leswalo kgotsa re re fela re re mphemphe ya lapisa motho o kgona ke sago kgotsa re re sa monna ga se tlhabelwe gate ke mono wa koto fa go ntse go ntse jalo ra re maru a senang tladi male matsa kgotsa re re motlhapisa pudungwalwana ga se moeanye kao ke mafoko a re sentse gore re godise ba rona ka one ba gole ba ntse ba itse ba gola ba ntse ba tlhaloganya ba gola ba ntse ba ba kgona gore ba ba nne gaufi bone ba tlhaloganye le go ikgodisa ka ona ga ke re fa re le bagolo re a itse gore ra nne re tlhokomele bana ka mokgontseng jang yanong tseo ke dikai tse e leng gore di botlhokwa thata re tshwanetse gore re godise bana ba rona ka tsone re re latlhile thuto ya rona ya maloba e tota e fitlhelwa ka ditsela tse dintsi thata e leng ditsela tse di akaretsang sekolo sa setswana e leng bogwera le bojadi ke ditheo tse ke bua ka bogwera le bojadi tse maloba mm-hmm di re bopela banna le basadi gona gore ka mantswe a mangwe e ne e le go tswa kwa bogwera le bojana ko re neng re itse gore go tswa ko re tla kgona go nna le banna ga mmogo le basadi mme ebile e le batho ba ba ba maikarabelo ba ba itseng gore a na moenyana o pele bonela wabo ka ntlheng ya gore kwa ba tswang go tswang thuto eo teng eo ba tshwanetse gore ba tle ba gogagoga bo monna a bone ba ba ise ko teng ke ka ditheo tse seretse sa bogwera le bojana mo batho ba neng ba itse gore maitseo a bonwa ka seabe sa gago mo setšhabeng fa gore ka mantswe a mangwe seabe se o nang le sone mo setšhabeng ke sone se se kgonang go bua maitseo a gago ke sone se se kgonang go lemosang maitseo a gago ke jaaka re re motho ke motho ka batho re re moroto wa o esi ga o ele kgotsa re re fifing go tshwaranwa ka dikobo re sa tsa gore diatla di a tlhapisang mme ba botlhe re le batswana ra itse gore mabogodiku a thebana

mo mokgweng o wa go tsena mo sekgweng se se seng kana ka sepe sekgwa se se le suthu jaaka sa sutlhe wa mogopela go bosula bagaetso go bosula thata go tlogela bana ba rona ba le mo baleng teng moo ka ntlheng ya gore ba tla tsena mo mo tatlhegong e nngwe e seng kana ka sepe mme ga ba ka lemoga kgang e, e, e, e re ba tlogelang mo go yone e ka ntlheng ya gore ga re a emisetsa mokgwa o ka sepe fela ebile re itebatsa le magoko a motswana a reng leroba le duleng kgomo ga le kile ka bobi tota-tota bagaetsho gompieno re tlogetse setso sa rona sa maloba re se latlhile mme re se latlhetse mo sekgweng mme re se latlhetse mo setsong ka mokgontseng jana ga re kitla re be re se bona bonolo kwa bofelong mogapi a re ga gope batho re le batho re tshela yana um eh, re boele kwa thutong e le ya rona ya malobaloba ka mokgwa e le ka teng pele ka bogwera le bojale jo re buang ka jone gompieno jang ga gote bana ba tswale kgotsa ba apare ditšhega le makgabe mme ga gope go boelwe go bopelelwe ka mmu jaaka gone go bopelwa ka mmu le boloko maloba e ga re buijang ra re dipaka di fetogile mme se re se tlhokang fela ke gore a re nne mo seemong se e ka reng ga re leng mo go sone re kgone go godisetsa ba rona mo maitseong a mangwe a seng kana ka sepe kwa bokhutlong a re age setšhaba se se mosola e seng se se rutegileng mme thutego ya sone e sa se tswele mosola thutego e e leng thutego ya boikgantshi e e leng gore o ikgantshetsa batho ba bangwe mme o ba ikgantšhetsa ka majabajaba le mahenyahenya a khumo tsa gago tse o nang le tsone ke segwagwa ya pharuma ga go ga go bontshe maitseo fa o humile khumo ya madi mme pelo le mowa sa gago di humanegile itse gore o tshwanetse go lekaleka balansa lekalekanyetsa botshelo jwa gago mme o ithute le gore o bo o itlwaetse gore o rate se e leng sa gago mme fela o seka wa ba wa ba wa tlhwasa gaope mo ka bofelong rona re a itse ebile ranne re boeletse gore re theta ka puo re mokakale aha re theta ka puo moremo moremokakale re lebogile thata ke solofela ba le bantsi ba itse segolo gontsi ka kgang e re buang ka one ya maitseo mo tsatsing ke lebogile thata ka itsedi e ya ke modimo le badimo ba go sefatshe le ba sefatshe le bareetsi ba rona